ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera kuri makumyabiri bahitanywe n'igisasu cyaturikiye ahitwa mweso muri teritwari ya masisi ingabo z'igihugu fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu baritana ba mwana ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'aba Abarundi League iteka riravuga ko abantu bagera kuri magana atanu bishwe umwaka ushize ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na diane nini nahazwe amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika muri somaliya igisirikare c'ico gihugu kivuga ko cishe ku munsi wa gatatu n'imiburiburi abarwanyi b'aba al shababe mirongo ibiri ubushikiranganji bw'umutekano muri somaliya butangaza ko ingabo za somaliya zifatanije na mvamakungu zagavye igitero c'indege mu bibanza bitandukanye vy'igisagara citwa galareri aho intagondwa za al shababa zikorera ibirwanisho bitandukanye ico gisagara kiri ku birometero amajana na mirongo itanu uvuye ku murwa mukuru mugadisho ingabo za somaliya ku mugoroba wegeye imbere cyane wo ku munsi wa gatatu zivuga ko zagavye kandi igitero ku iradiyo yitwa andalusa ifatwa nk'iy'abarwanyi ba al shabab zisambura inzu abarwanyi ba al-shabab bariko bakoreramo inama n'inzu bateguriramwo imiduga batega ko ibisasu vy'amabombe abajeje umutekano muri somaliya ntibigeze batomora igihugu abasirikare mvamakungu bafatikanije na somaliya muri ivyo bitero bakomokamwo igisata gihuriyemwo abasirikare ba amerika n'abandi ba afurika muri somaliya ariko muri kahise caragavye ibitero bishusha nk'ibi ku busabe bwa leta ya somaliya abajeje umutekano batashe bashimye ko amazina yabo atangazwa babwiye bagenzi bacu bo muri serivisi y'igisomali ko na turki ihora ifasha somaliya kugaba ibitero ku barwanyi ba al-shabab ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya imbere y'uko intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu zo muri afghanistan zigaba igitero cahitanye abantu mirongo icenda na batanu mu gisagara ca kerman co muri irani mu ntango z'uku kwezi amerika yari yaraburiye irani ku vy'ico gitero umutegetsi wa amerika yashize ahabona ano makuru agasaba ko imyidondoro yiwe idatangazwa yavuze ko amerika yaburiye irani mu kanywa wabo umutegetsi asigura ko amerika mu kuburira irani yabikoze kubera politike yayo yo kuburira igihugu ico ari co cose ku bibazo vy'umutekano kandi itifuza kubona inzirakarengane zigwa mu bitero vy'abagizi ba nabi umutegetsi muri leta ya amerika atanga no makuru ntiyigeze asigura ingene amerika yabwiye irani ivy'imyiteguro y'ico gitero kandi atamigenderanire ya kidiplomasiya ikiri hagati y'ivyo bihugu bibiri itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap dukesha ino nkuru ikavuga ko ibinyamakuru vya leta muri irani bitigeze vyemera ko vy'ukuri amerika yaburiye irani userukira ico gihugu muri onu nawe kubwa ap yanse kugira ico avuze kuri ano makuru ubusesanguzi bw'ikigo citwa csis mu vyo kijejwe harimwo kurimbura politike ya amerika mu makungu bukavuga ko amerika mu kurira irani ishobora kuba yahisemo kwirengagiza ibitero ico gihugu kimaze igihe kigaba ku nyungu zayo mu makungu kugira ngo yugurure inzira z'ibiganiro igitero ca icc amerika yoba yaraburiye irani cabaye igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa mbere kw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane duce tubandaniriza muri haiti isaba amakungu kwihutisha umugambi wo kurungika abasirikare baja gufasha ico gihugu guhangana n'abagizi ba nabi umushikiranganji ajeje imigenderanire ya haiti jean victor genesius yabwiye akanama ka onu kajeje umutekano ku banyagihugu b'igihugu ciwe babuze ayo bacira nayo bamira yagize ati imyaka hafi ibiri igiye guhera nama nza ngaha kubabwira ikibazo c'umutekano w'igihugu cacu uko iminsi yitera niko ubugizi bwa nabi buba ndanse jean victor abandanya gusigura ko kazoza ka haiti kari hagati y'urupfu n'ubuzima gutyo agasaba onu gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abasirikare bayo akanama ka onu kajeje umutekano kemeje ingingo yo kuzorungika abasirikare muri haiti mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze ibikorwa vyo kurungika abo basirikare yamara biracari mu nteguro kenya nico gihugu cemeje kuyobora uwo mugambi kica kigira ko cemera kuzorungika abapolisi igihumbi ibindi bihugu bimaze kwemera kuzorungika ingabo muri haiti ni bahamas jamaica antigua na barbuda amerika yo yavuze ko hata abasirikare bayo izorungika muri haiti ariko yaremeye kuzoterera miliyoni amajana abiri z'amadolari no kuzotanga ibikoresho vya gisirikare hagati aho abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho bahora bagwiriye ku murwa mukuru wa haiti port au prince batanguye no gukwirakwira ibindi bice vy'ico gihugu barica bakanyuruza abantu bakiba bakongera bagafata ku nguvu abigeme n'abapfasoni ibi bibazo biza vyongera ku nzara yugarije abagera ku miliyoni zitanu muri ico gihugu mu mwaka uheze abishwe n'abo bagizi ba nabi barenga ibihumbi bitanu abakomerekejwe n'ivyo bitero bakarenga igihumbi n'amajana ane abanyurujwe barenga ibihumbi bitatu umushikiranganji ajeje imigenderanire ya hayiti n'ayandi makungu akavuga ko ibi bitigiri bishobora kuba birenga ngaha amakuru yacu reka tuyasozerere aha muri amerika ubuyobozi bw'umugambi w'abarepublika mu ndwiza bushobora kuzorimbura nimba donald trump yahoze ari perezida wa amerika yo kwemezwa burundu nka kandida w'uwo mugambwe mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe donald trump ariko ahiganira itike y'ubukandida ku ruhande rw'abarepublikana niki hale yahoze aserukira amerika muri onu niki hale araremerewe n'abashigikiye trump bamusaba ko aheba guhiganira itike yo kwitoreza kuba umukandida w'abarepublika ariko yavuze yavuze ko azorirwanira kugera ku gatsi ka nyuma umurepublikane david bosi somambike wa trump ariko arakwirakwiza mu bari mu burongozi bw'umugambwe w'abarepublikani integuro y'ingingo yo kwemeza trump nk'umukandida w'uwo mugambwe abagize inzego nyobozi z'abarepublikani mu ndwiza bazoba bari mu nama yabo ngarukamwaka yo mu gihe c'imbeho bitegekanijwe ko rero muri iyo nama izobera muri las vegas biga ku vy'uwo mugambi wo kugena trump nk'umukandida w'abarepublikane donald trump abicije ku mbuga ngurukanabumenyi yanditse avuga yuko ashima cane gose inzego nyobozi z'abarepublikane zifuza yuko zomugena nk'umukandida w'abarepublika ariko akavuga ko kubwiwe amatora akenewe kugira ngo umugambwe ugume wiyunze yavuze ati ntibikwiriye ko uyu mugambi bawubandanya reka tubandanye inzira y'amatora ariko ndashimye cane ndashimye gose urwego nyobozi rw'abarepublika republikane ku cubahiro n'ubuyoboke banyeretse
urakoze diane nini nahazwi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera kuri makumyabiri bahitanwe n'igisasu cyaturikiye ahitwa mweso muri teritwari ya mashishi mu ntara ya kivu ya ruguru abandi makumyabiri na barindwi barakomeretse ingabo z'igihugu fardc na emu makumyabiri na gatatu baritana ba mwana goma jimishukani bakomera amasoko yacu mu nzego za gisirikare n'iza societe civile yemeza ko intambara ikaze ejo yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta n'imitwe zishyigikiye mu gace ka Mweso aha ni mu birometero birenga makumyabiri uvuye mu mujyi muto wa Kicanga agace muri iyi minsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23 santere ya Mweso ni agace gatuwe n'abaturage ibihumbi ijana na mirongo itatu na batanu umuturage wavuganye n'ijwi ry'amerika utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we avuga ko yari ahibereye ubwo icyo gisasu cyagwaga ku nzu iyi nzu yari iruhande rw'urusengero yari yahungiwemwo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bikikije mweso batinya ko bahura n'amasasu igisasu kimwe gusa nicyo cyaguye kuri iyi nzu gihitana ubuzima bw'abasivile nubwo amasoko atandukanye yemeza ko abantu babarirwa muri makumyabiri bahitanywe nacyo uyu muturage we avuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje ibombe yaguye yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake hitana abantu uh, gusa ko bigoye kuguha imibare muri aka kanya ariko abantu basize ubuzima mu mirwano abaturage bagera kuri makumyabiri bari kurenga igisasu eh, caguye ku nzu irimwo abaturage eh, aho mu mu kigo cy'urusengero itangazo ryashyizweho ahagaragara rikanashyirwaho umukono na koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi w'ingabo z'igihugu frdc mu ntara ya kivu ya ruguru rivuga ko icyo gisasu cyahitanye abantu cumi n'icyenda abandi makumyabiri na barindwi barakomereka ntituramenya neza imyirondoro yuzuye y'abahitanywe n'icyo gisasu avuga ko icyo gisasu cyakozeho amahano ari icyo mu bwoko bwa moritiye ijana na makumyabiri cyatewe ku nzu y'umuturage muri santere ya mweso muri iri tangazo frdc ivuga ko iki gisasu cyatewe n'abarwanyi abakinnyi ba m makumyabiri na gatatu ubwo yashakaga kwinjira mu gace ka mweso no mu nkengero zaho ahari ibirindiro bya fari ndetse n'abarwanyi ba wazaland ifatanya nabo mu kurwanya m makumyabiri na gatatu m makumyabiri na gatatu yo ivuga ko ibivugwa na faridese binyuranye n'ibyabereye kuri santere ya mweso abinyujije ku rubuga rwe rwa x rwahoze rwitwa twitter bwana bertrand bisimwa ukuriye umutwe wa m makumyabiri na gatatu yavuze ko icyo gisasu cyagabwe n'indege ya leta itagira abadereva drone mu butumwa bwe uyu yavuze ko bigoye kumenya umubare nyakuri w'abakomerekejwe n'iki gisasu cyaguye ku nzu y'umuturage kigahitana abasivile abakomeretse bajyanwe ku bitaro bikuru bya mweso kugira ngo bavurwe nk'uko uyu muturage yabibwijwe ry'amerika kariti ibi bitaro biherereyemo igenzurwa n'imitwe ya wazalendo hamwe n'ingabo za faridese gusa kuri uyu muturage abakozwe n'iki gisasu bashobora kuba ari benshi cyane inkomere ziri kuza hano mu bitaro abaganga barimo kuzikurikirana kuko nta mubare mwinshi washoboye gusohoka muri mweso bitewe n'uko byaje bitunguranye bamwe baturutse ruguru vagicanga abandi baturuka fuva gashuga aha ku bitaro inkomere ziri kwakirwa abashoboye kuba bavuye mu mazu baraha mu bitaro bari gukurikiranwa n'abaganga uyu muturage avuga ko bigoye kumenya uyoboye santere ya mweso hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu avuga ko impande zombi zigabanya uduce tuhakikije ni umudugudu munini igice kimwe giherera hepfo kirimo FARDC ahitwa Ambuhi Bukama uwinjira Nyanzare ibindi bice byo ruguru M23 ariko muri centre centre ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo turi kuhagera niho hafi hagwa ico kibombe urumva ko abaturage twe tugifite ubwoba bwo kuba twamenya uri muri centre commercial nangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi Tobi Kahangu umuyobozi umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri grupema ya mokoto twavuganye nawe yahungiye mu ishyamba kubera gutinya imirwano ubu nta muturage wari wava mu nzu nta muturage wari wava ahangaha ku bitaro abari mu mazu umutekano mu masaha saa moya n'igice saa mbiri za hano amasasu yari agikomeje hano muri santere ya mweso kuri ubu umutekano ntawo abaturage abenshi ntibarabona n'ibyo kurya kuko nta bufasha babona imirwano igikomeye iyi mirwano yakomereje mu gace ka mweso kari muri grupema ya mukoto no mu bice bitandukanye bikikije umujyi muto wa kicanga jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yashoje kuri wa kane urugendo yarimo mu bihugu bine bya afurika i rwanda yavuze ko yizeye ko repubulika demokarasi ya kongo igiye kugira amahoro nyuma y'amatora toma kamirindi blinken yaganiriye ikibazo cya kongo na perezida wa angola joao lorenzo yamushimiye ko abarwana n'abashyamiranye muri kongo bamufitiye icyizere mu mirimo ye y'umuhuza wabo nyuma y'iyo nama blinken yabwiye abanyamakuru ko baganiriye ku ngamba zifatika zizatuma imishyikirano y'amahoro y'abanyekongo itera imbere minisitiri blinken yatangaje kandi ko leta zunze ubumwe za amerika yakurikiraniye hafi birimo gusangira amakuru y'ubutasi amatora yo muri kongo yabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize ati ubu noneho ubwo arangiye turemeza ko igihe kigeze kugira ngo diplomasi ifate iya mbere arasaba kwagura imishyikirano yatangiriye muri angola no muri kenya muri ibi byumweru bibiri bishize blinken yavuganye kuri telefone na perezida wa congo felix tshisekedi ahura kandi n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame mu nama ngarukamwaka y'abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bakomeye bita world economic forum i davos mu busuwisi guverinoma ya kongo irega u rwanda kuba inyuma ya m23 naho u rwanda rurabihakana ahubwo rukarega kongo gushyigikira fdrr iri ku butaka bwayo angola nicyo gihugu minisitiri blinken yashorejemo urugendo rwe muri afurika rwabanje kumujyana muri cap vert cote d'ivoire na nigeria urakoze toma kamirindi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'abarundi rigiteka rimaze gusohora icyegeranyo cy'umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu rivuga ko abantu bagera kuri magana atanu bishwe Pierre Claver niyo nkuru muri abo raporo ivuga ko bishwe hafi amajana atanu harimwo ibiziga byatowe hirya no hino mu gihugu abandi nabo nabagiye amazima yongo imiryango yabo ikamenya mu nyuma ko bishwe ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigiteka risigura ko ari ubwicanyi ndengerabutungane abafashwe bagafungwa mucuri igiteka yita ikivunga hatubahirijwe amategeko nabo barenga gato amajana indwi na mirongo icenda anshere niko yagize atwara iryo shirahamwe aba muri kimwe mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko yabwijwe ijya amerika ko ivyo bitigiri bigaragaza ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu mu bagiye bahagarikwa bidaciye mu mategeko turasangamwo abo mu mashyirahamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe uri ku butegetsi abanyagirwa atabo begamiye ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu migwi yose uhereye mbere no ku mugambwe uri ku butegetsi umugambwe seneri n'iyindi migambwe hamwe na hamwe mugasangamo n'iterabwoba nta cyahindutse atari uko byunyutse ibyo rero bigaca bitwereka yuko iby'umukuru avuga n'ibyo agomba kuba bijya mu ngiro ari ibishushanyo naho biri uko abaharanira agateka kazina muntu bakorera mu gihugu bariyamiriza bene ayo maraporo gerard hakizimana arongoye ishyirahamwe forikone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rigashira imbere ubutungane kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aranegura ibyo byegeranyo kubwiwe ubutegetsi bwa perezida evariste ndayishimiye bwari bukwiye gutegwa intege mu gihe busigaye buhana abakekwa ko ibyo byaha uno munsi tuvugana turemeza ko agataya kazina muntu kifashe neza hari abamaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda agataya kazina muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo nta gihugu na kimwe agataya kazina muntu kifata n'ijana ku ijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bantu yabigishwa gutsimbataza amahoro kubana neza uno munsi rero badashimishwa n'imvugo ziko ziravugwa muri ino minsi aho umengo igisata cy'agateka kazina muntu mu Burundi hariho inzira ikirasha mbere bikavugwa n'amashyirahamwe atari mu gihugu akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki amaraporo atarimwo ibintu byo amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa twavuga ko ashobora no gucanishamo abarundi yamara rigiteka ryibaza igituma ayo mashyirahamwe adakora amatohoza nayo ngo abeshuze raporo zikorwa n'amakungu maze yerekane ko uwavuzwe ko yishwe canke yanyurujwe akiriho muri raporo yaryo iryo shirahamwe rigiteka riratanga n'amazina amwe amwe aho bakomoka n'amatariki biciweko canke banyururijweko ku ruhande rwa leta umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu se NIDH nawe nyene uremeza ko akiri agahaze muri ico gisata yamara uwo mugwi naho ataraporo ushira habona yabishwe canke abanyurujwe uremeranya n'amashirahamwe akorera mu gihugu ukanebagura ayakorera mu buhungiro naho bahuriza ku bitigiri vy'umurengera vy'abanyororo mu kiganiro cihariye utwara uwo mugwi yahajijwe rya Amerika 6 Vinyene Muraba ashimangira ku bafungirwa ubusa uwo mugwi waharuye ku mwaka uheze abarenga amajana atatu na mirongo itandatu bafungiwe ubusa urumva ibiti bimaze kurenga umurengera bica bituma n'ingene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nk'uko vyategerezwa ingene bagaburirwa ingene barara ingene bavugwa ibyo byose urumva ko bidaheza ngo bigume bigenda neza burya benshi n'ababa bataracirwa imanza cyangwa ugasanga hariho n'abaciriwe imanza ntibarekuwe z'inyamiramabi yomenya ko atokwihutira gufunga ico bikoze ishirahamwe ry'igiteka rihamagarira uwo mugwi guhaguruka rigakora akazi karyo ko gukebura leta kugira ngo yubahirize agateka ka kiremwamuntu yamara icyizere kuri yasheri niko yagize gisigaye kurushi leta nta kindi tuyisaba nuko yokwisubira ikamenya ko uh, ifise ibwirizwa gukingira abanyagihugu bayo ikareka gufatira abantu igata mu mvuto uh, ibarenganije uh, kuko ibiri kiyahungabanya n'ibikorwa by'iterambere gushika ubu turavye imvugo isigaye ikoreshwa n'umukuru w'igihugu novuga yuko icyizere ni gito cyane ni gito cyane cyarasubiye inyuma turavye ko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nta majambo y'igihumure menshi yavuze mu byegeranyo bitandukanye vyama vyasohowe na leta ya Amerika canke umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONI ku vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi departema ya Amerika n'abandi barisunga raporo z'iryo shirahamwe ry'igiteka ubu rikorera mu buhungiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iri shirahamwe riboneraho akaryo ko gutera kamo ayo mareta n'abandi bafasha Uburundi kuremera igihugu c'Uburundi kugira ngo cubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika
imikino ya kimwe cy'umunani mu gikombe cy'afurika cy'ibihugu umupira w'amaguru iratangira kuri wa gatandatu muri cote d'ivoire umunyamakuru w'imikino annette mugabo yikurikirana muri cote d'ivoire aratunyuriramo muri bimwe byaranze ayo matsinda tubanze duterere amaso ku bihe by'ingenzi byaranze imikino mirongo itatu n'umunani yo mu matsinda y'igikombe cy'afurika kirimo kuba ku nshuro ya mirongo itatu na kane mu gihugu cya cote d'ivoire cyaherukaga kwakira iryo rushanwa mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kane mu mikino mirongo itatu n'umunani imaze gukinwa hatsinzwe ibitego mirongo inani na bitandatu mu gihe igikombe cya afurika cyo muri bibiri na cumi n'icyenda hatsinzwe ibitego mirongo ine na bitatu muri bibiri na makumyabiri na rimwe hatsinzwe ibitego mirongo ine na kimwe byumvikane ko uyu mwaka ibitego byarumbutse umunyagineya ekwatoriyale emiliyo nsu w'imyaka mirongo itatu n'ine yakoze amateka yo gutsinda ibitego bitatu mu mukino umwe ubwo ikipe ye yanyagiraga gineya bisawu ibitego bine kuri bibiri yabaye umukinnyi ukuze wanditse ayo mateka kuva muri bibiri n'umunani kugeza ubu nta wundi mukinnyi wari watsinda ibitego bitatu mu mukino umwe mu gikombe cya afurika emilio yanabaye umukinnyi wa cumi na karindwi utsinze ibitego bitatu mu mukino umwe kuva mu w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itanu na karindwi igikombe cya afurika cyakinwa bwa mbere kugeza ubu niwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi bitanu byose muri iri rushanwa byaranze imikino y'amatsinda harimo gusezererwa kw'amakipe akomeye arimo Ghana ifite ibikombe bine bya Afurika Tunisia yagitwaye inshuro imwe muri bibiri na kane Algeria yagitwaye kabiri iri rushanwa kandi ryabayemo no gutungurana n'ikipe ya Cape Verde ubwo yatsindaga igihangange Ghana ndetse ikanganya na Misiri ikaba iya mbere mu gukatisha itike ya kimwe cy'umunani Mauritania nayo yatsinze Algeria imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afurika indi kipe yakoze amateka ni Namibia nyamara mu nshuro eshatu za mbere yitabiriye iri rushanwa ntiyarenze amatsinda ikindi cyaranze iri rushanwa ni ukwirukanwa no guhanwa kw'abatoza batandukanye bagera kuri barindwi nyuma y'uko amakipe yabo atsinzwe uko gutsindwa kandi kwatumye abafana benshi hirya no hino mu gihugu birara mu mihanda bakora ibikorwa by'urugomo birimo kumena ibirahuri by'imodoka n'ibindi ahanini bitewe n'agahinda habayemo n'ibihano waridi utoza maroke yahanwe na kafu kubera imyitwarire mibi yagaragaje ubwo banganyaga na kongo igitego kimwe kuri kimwe icyo gihe umukino urangiye uyu mutoza yasagariye umukinnyi shansiyeri bemba wa kongo ndetse binateza imvururu umukino umaze kurangira yahanishijwe kudatoza imikino ine harimo ibiri isubitse muri iyi mikino ikoranabuhanga ryatengushye benshi abafana ntibigeze bishimira uko ikoranabuhanga baguriraho amatike rikora kuko ryagaragazaga ko amatike yose yaguzwa agashira ariko nyamara muri stade nta bafana barimo imikino ya kimwe cy'umunani izatangira ku wa gatandatu nigeria icakirana na kameruni umukino ukazabera ku kibuga cyitiriwe felix ufweti buwanyi angora yakire namibiya kuri stade de la paix bukeye bwaho gineya ekwatoriyale izakira gineya konakiri misiri yakire repubulika iharanira demokarasi ya kongo cape vere ikine na morotaniya umukino wa karundura uzahuza senegali ibitse igikombe giheruka na cote d'ivoire iri imbere y'abakunzi bayo mari izakina na burkina faso maroke ihure na afurika y'epfo aneti mugabo muri cote d'ivoire
ishami rya loni ryita ku buzima oms risobanura ubuzima nk'imibereho myiza yuzuye haba ku mubiri mu mutwe no mu mibanire kandi ko ubuzima budasobanuye gusa kubaho nta ndwara byinshi mu by'ingenzi bigize imibereho yacu ya buri munsi bifatwa nk'ibipimo by'ubuzima bwiza muri rusange ibyo birimo imyitozo ngororamubiri imirire n'imitekerereze inzobere zivuga ko imyitozo ngororamubiri n'indyo ishingiye ku bimera hamwe n'inyama zizira ibinure bya byafasha mu kwirinda indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso muganga amina haruna bature ni umuganga mukuru mu bitaro byita ku ndwara zibasira urwungano rw'imyakura ya bujama nigeria aravuga uburyo bwo kwirinda indwara no kubaho neza
indwara y'umutima ifite ibimenyetso abantu benshi batamenyereye ariko irasanzwe cyane indwara y'umutima ikunze gufata abantu basanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso diyabete n'izindi ndwara rimwe na rimwe rero ushobora kumva uribwa mu ijosi ariko iba ikunze kubaho cyane ni ukumva utameze neza mu gituza umuntu yumva wagira ngo hari umutwaro munini cyangwa se aremerewe mu gituza hari n'ubwo habaho kubabara mu ijosi uba wumva ubabara ku ruhande rw'ibumoso rw'igituza cyangwa se ukumva uri hagati na hagati rimwe na rimwe ukaribwa urutugu rw'ibumoso uwundi rw'iburyo niba ubonye umuntu ubabara mu gituza akabira ibyuya afite isereri aruka cyangwa asa nk'ushaka kuruka n'ubwo ataruka ni ikimenyetso cy'indwara y'umutima inzira zo kwirinda iturika ry'udutsi two mu bwonko cyangwa gufatwa n'umutima ni uko wamenya uko uhagaze wisuzumisha mu buryo buhoraho abantu ntibazi ko barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso ntibazi ko barwaye diyabete kubera ko batisuzumisha ngo barebe nibura inshuro imwe mu mwaka mu gihe ugiye gukoresha ibizamini by'uko umubiri uhagaze isuzumisha umuvuduko w'amaraso wisuzumisha ibipimo by'isukari isuzumisha ibipimo by'urugimbu rwa kolesteroli ikindi isuzumisha izindi ndwara nka virusi itera sida indwara z'umwijima ndetse na zimwe mu ndwara z'impyiko isuzumisha uko impyiko zawe zikora imikorere y'umwijima wawe ibyo ni ingenzi ku ndwara zidakira byaterwa n'ubwoko bw'ibipimo ushaka ariko izikunze kuboneka aha dutuye ni umuvuduko ukabije w'amaraso diyabete n'indwara z'impyiko ku muvuduko ukabije w'amaraso wawirinda binyuze mu guhindura uburyo bw'imibereho wakoresha integura ndyo yabugenewe mu guhagarika umuvuduko ukabije w'amaraso iki iyi ntegura ndyo ishishikariza ni uko wakwihata cyane imboga n'imbuto nyinshi ukagabanya ikigero cy'ibinyamasukari na poroteyine ushobora gufata izo poroteyine ariko ku kigero cyemewe kandi izo poroteyine ntizigomba kubamo ibinure byinshi ntizigomba kugira ibinure byinshi nk'ubwoko bw'amafi y'amavuta menshi cyangwa se inkoko z'ibinure byinshi ibyo rero ugomba kubyirinda hanyuma kandi ukarya umunyu mukeya uriya munyu mubisi tuminjira mu ifunguro ngo twongere uburyohe ni mubi cyane ku mirire ku bantu bakunze kurwara umuvuduko w'amaraso hari impamvu zihinduka zitiz'umurindi indwara zidakira hakaba n'impamvu zidahinduka inama za muganga amina haruna bature wo mu bitaro byita ku ndwara zibasira urwungano rw'imyakura ya buja muri nigeria azaba ari mu kiganiro bungabunga ubuzima ikiganiro mushobora gukurikira kuri televiziyo flash tv hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimwe mwese kuba mwaduteze amatwi cyane cyane abadukurikira muri ikainem mu bubirigi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uwiruka aterwa ubwira n'umwirukanye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira ngabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bambi